iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi It's Christmas time, and its magic is here. It's mu Christmas.
rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ijwi rya amerika yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda i kisoro hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu noheli nziza kuri mwese muduteze amatwi muri aka kanya ikaze mu makuru twabateguriye ari bwibande ku munsi mukuru n'intashyo zifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umunsi mwiza wa noheli ivatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa papa francisco ejo yasabye ko intambara yo muri ukraine yatuza hahamagarira ibiganiro by'amahoro naho uburusiya ku munsi wa noheli bwagabye ibitero by'indege muri ukraine byibasiye imiyoboro y'amashanyarazi tubafitiye n'intacyo zaturutse mu bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi This Christmas time, keep its magic right here within your heart. Every day of the year.
i vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa papa francisco hejo yasabye ko intambara yo muri ukraine yatuza ahamagarira ibiganiro by'amahoro tim ishimwe ibi papa yari abivugiye i vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa ya noheli mu butumwa bwe papa francisco yasabye ko habaho amahoro ku isi hose ariko yibanda mu bihugu birimo intambara nka ukraine sudan n'intara ya gaza muri palestina nk'uko asanzwe abigenza buri mwaka mu butumwa atanga mu bihe nk'ibi papa francisco yibanze ku bice by'isi birimo amakimbirane maze asaba ko urusaku rw'imbunda rucecekeshwa muri ukraine n'ahandi hose hari intambara maze hakabaho ibiganiro biganisha ku mahoro arambye di Oriente, con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme.
ndatekereza ku miryango y'abakristu bo muri israheli na palestina cyane cyane muri gaza aho ubuzima bw'abantu buri mu kaga gakomeye cyane turifuza ko intambara ihagarara abafashweho ingwate barekurwe kandi imfashanyo itangwe ku baturage baruhijwe n'inzara n'intambara Dalla fame e dalla guerra.
reka umwana w'isumba byose ashyigikire umuhati w'umuryango mpuzamahanga kugira ngo woroherwe no kugera ku baturage bo muri sudani bashobore kubona ubufasha bugenewe ikiremwamuntu kandi habeho no gutangiza imishyikirano yo guhagarika imirwano Avviare Nuovi negoziati in vista di un cessate il fuoco.
muri ubu butumwa bwe n'ibyo asaba yumvikanisha ko byatanga ituze byahuriranye n'uko uburusiya bukomeje kumisha ibisasu kuri ukraine bihanganye aho ku munsi w'ejo kuri noheli bwarashe misile mirongo irindwi ahari imiyoboro y'ingufu mu butumwa bwe kandi papa francisco yongeye gushimangira ko ibikorwa by'ubutabazi byakoroshywa mu bice biberamo intambara aho yatanze urugero kuri sudani kugeza ubu ifite amamiliyoni y'abaturage badahanganye gusa n'intambara ahubwo bari kwicwa n'inzara kandi bakaba barahatiwe kuva mu byabo kugeza ubu sudani nicyo gihugu kimaze guca agahigo ku isi mu kugira impunzi nyinshi uburusiya hejuru ku munsi wa noheli bwagabye ibitero by'indege muri ukraine byibasiye imiyoboro y'amashanyarazi inkuru mugezwaho na diane ninahazwi ibisagara uburusiya bwagavyemo ibitero birimo icitwa kharkiv kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa ukraine kikaba kiza ubwa kabiri mu bunini muri ico gihugu umukuru w'ico gisagara igor terekov yavuze ko hambavu ya za misile uburusiya bwamijaguyemwo bwagavyeho n'ibitero vy'indege zitagira abadereva bita drone mu gifaransa buramatari atwara akarere ico gisagara kirimwo yemeza ko ivyo bitero vyakomerekeje abantu barenga batanu bisambura amabarabara menshi abasivile bakoresha ku munsi ku munsi sosiyete yigenga detek ikorera mu by'umuyaga nkuba nayo yavuze ko misile z'uburusiya zononye byinshi kandi zatumye umuyaga nkuba ucika mu bisagara birimo dnipropetsk odessa no mu rwa mukuru kiev perezida wa ukraine volodymyr zelensky yise vyabaye igikorwa c'ubunyamaswa agira ati uno munsi perezida w'uburusiya vladimir putin yahisemo kugaba ibitero kuri noheli kandi yabigize n'ibigirankana hari ubunyamaswa burenze aha perezida wa ukraine volodimir zelenski abandanya kuvuga ko igisirikare c'igihugu cashoboye gukorora misile zigera kuri mirongo itanu mu z'uburusiya bwari bwateye ariko ko hari vyinshi vyononekaye mu burere bwinshi bw'igihugu kandi umuyaga nkuba waciye ucika henshi ku ruhande rw'uburusiya ubushikirangaje bwo kwivuna abansi muri ico gihugu bwemeza ko bwakoroye indege z'intambara zitagira abadereva drone mirongo itanu n'umunani iki gitigiri kikaba kiri hejuru cyane ugeranije n'uko vyahora mu bitero vya drone izo mpande zibiri zikunze kugabana ko uburusiya bukavuga ko ibitero vya ukraine navyo nyene vyononye ibikorwa vyinshi birimwo ibitanga umuyaga nkuba muri ico gihugu abashinwa bari bafatiwe muri kongo bashinjwa gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bararekuwe bahita basubizwa iwabo nanone diane rinahazwe abarekuwe bose bari bahagaritswe mu ndwi iheze bari kumwe n'abandi banyagihugu ba repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'abakomoka mu gihugu c'u burundi abategetsi ba kongo bakavuga ko bahagaritswe kubera batashoboye kwerekana impapuro zemeza ko bafise uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri ico gihugu abashinwa cumi na bane bose barekuwe ejo kuwa kabiri baciye basubira iwabo nk'uko amakuru atangazwa na bagenzi bacu bo mu itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters dukesha ino nkuru bivuga jean jacques purusi sadiki buramatari w'intara ya kivu y'epfo bari bafatiwemwo yabwiye amenyesha amakuru ko yababajwe no kumva barekuwe yasiguye ko abashinwa bacukura amabuye y'agaciro muri congo baheraniye leta amatagisi agera ku miliyoni icumi y'amadolari hamwe n'amande batarayiriha umunsi bahagarikwa bari abashinwa bagera kuri mirongo itandatu ariko muri abo haza gutabwa muri yompi cumi n'indwi gusa ubuserukizi bw'ubushinwa i kinshasa bwanse kugira ico buvuga kuri ino nkuru mu bahagaritswe harimwo abarundi n'ubwo ijwi rya amerika tutashoboye kumenya igitigiri cabo itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters tubandanya gukesha ino nkuru rikavuga ko ubuserukizi bw'uburundi muri ico gihugu bwaritangarije ko hari amakuru bugikusanya biciye ku babuserukira i bukavu bernard muhindo atwara ubushikiranganji bw'ubutunzi muri kivu y'epfo nawe yavuze ko abahagaritswe bose batawe muri yombi mu ntumbero yo guteza imbere imikorere y'ico gisata yagize ati ntitwabikoze nk'uruhigi rw'abantu twabikoze ahubwo kugira ngo tuvaneho akajagari kari mu gisata c'icukurwa ry'ubutare n'amabuye y'agaciro mu ntumbero yo korohereza abafatanyabikorwa bizewe kugira ngo bakore barunaniwe kandi biciye mu mategeko abategetsi ba repubulika ya demokarasi ya kongo aha bakavuga ko haheze igihe bibagora guhagarika amasosiyete acukura ubutare n'amabuye y'agaciro atabifitiye uburenganzira rimwe na rimwe mwomenya ko imirwi yitwaje ibirwanisho irwiriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo nayo nyene yikika mukiza igacukura amabuye y'agaciro arimwo inzahabu n'ayandi nyuma yaho urukiko rukuru rwo muri mozambique rutangarije ko ishyaka riri ku butegetsi frelimo ryatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu kwezi kwa cumi ubu imyigaragambyo yakurikiye yatumye umurwa mukuru maputo umera nk'urimo kuberamo intambara timu ishimwe kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rwaho rukuru rwatangaje ko frelimo ishyaka riri ku butegetsi ryongeye gutsinda amatora ibyayavuyemo ntibyavuzweho rumwe ahubwo byateje imvururu zamaze ibyumweru byinshi aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bihaye imihanda barigaragambya ubu ikirere cy'amapoto mu murwa mukuru kiriwe cyuzuye ibyotsi byinshi by'umukara by'abigaragambya batwitse ibintu birimo amapine y'imodoka mu bigaragambya batashimye ko amazina yabo atangazwa barasaba ko bagira ubuzima bwiza nyuma y'uko urukiko rwanzuye ko daniel chapo wo mu ishyaka frelimo yatsinze amatora ku majwi mirongo itandatu n'atanu ku ijana mu gihe komisiyo y'amatora yo yari yatangaje mirongo irindwi na rimwe ku ijana leta zunze ubumwe za amerika yasabye ko habaho ituze venansiyo mondland umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi wari uhanganye na chapo we yabonye makumyabiri nane n'ibice bibiri ubu ari mu buhungiro imiryango itegamiye kuri leta yatangaje ko kuva amatora abaye mu kwezi kwa cumi bigatangazwa ko daniel chapo ari we wayatsinze uburakari bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabahatiye kujya mu mihanda kwigaragambya abagera ku ijana na mirongo itatu bahasiga ubuzima There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore.
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turakomereza ku ntashyo Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
ijwi rya amerika ryongeye kubifuriza noheli nziza twizeye ko ejo mwayizihije neza abo bitakunze kubera impamvu zitandukanye mwihangane ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuzagenda neza
kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru zijiza ko yesu avutse mu ijoro murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi uyu munsi turibanda ku munsi mukuru wa noheli abakristo baraye bizihije ku isi hose umunsi bibukaho ivuka ry'umukiza nk'umucunguzi yezu kristo dukomeje kubifuriza ibyishimo n'amahoro aturuka ku witeka mboneyeho no gushimira cyane mu izina ry'ijwi rya amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwaritanze mutizigama muduha umwanya wanyu mudusangiza no ku bumenyi butandukanye reka by'umwihariko namwe tubifurize noheli nziza n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu muri aka kanya tubagezeho intashyo z'abakunzi b'ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu ya ruguru impunzi ziri mu nkambi za baraka na burengu zirinubira ko zijije noheli ku nshuro ya gatatu ziri mu nkambi ubutumwa bwabo bwakusanyije n'umunyamakuru jimmy shukrani bakomera amazina banyita nyirarugwiro twe turi nk'impunzi abandi bawizihije ariko twebwe ntaho twabashije kuwizihiza bitewe n'uko tumerewe nabi turashonje cyane gusa waba utari kurya ugakora umunsi mukuru ntabwo twabasha gukora umunsi mukuru bitewe n'uko inzara iraturembeje tumerewe nabi cyane Sinabifa- nabifata gute kandi ndi impunzi ntari iwanje ngo ntegure uwo munsi mukuru kuri kureba nta biryo byo batugezagaho ngo turye ubuso waba utishimye ubabaye utari kurya ugakora umunsi mukuru tuzihizaga iminsi mikuru turi mu rugo tumerewe neza turi kurya tukazitegura tukitegura iminsi mikuru ese ubu nta bushobozi bwo gutegura iminsi mikuru hano turi hano mu nkambi nta bushobozi bwo gutegura iminsi mikuru nitwa dorika musengo jacqueline muno ngatwe b'impunzi muno muri site yacu ya baraka ndakigenda kubera nda biryo dufite ntabwo tujaga no kwiga ngo wenda ngo turabona ikanisa ryo kujamo ngo dushime imana kubera tubonye umwaka gusize noheli ndakigenda kubera nda n'ikiryo ndaki tubereye aho by'amakado byo nda nubwo twabitekereza twabitekerezaga kera tukiri mu rugo naho muntu turaba turi kuburamo igipate na- n'agafu k'ibuyi nuko tubona amakado go kubaha Ntabwo pe.
mani faustin habimana twebwe uyu munsi mukuru wa noheli ntaho watubereye mwiza turi ahangaha mu mahema tumerewe nabi bitewe n'ibibazo by'inzara bitwugarije duheruka imfashanyo turi kugera hano muri iyi nkambi nta yindi nta yindi mfashanyo twari twabona ubu tumerewe nabi abana turi kubakubitira kuryama rwose bitadushimisha ni uko nta nta mahonije gari kuza ngo gagere muno gadufashe tubone icyo twagaburira abana ubu tubereye aho guca turi kwifuza yuko guverinoma yahasha umwanzi yamara kumuhasha hasigaye tugasubira iwacu tugize amahirwe ikindi gihe kikazagera turi iwacu twakishima cyane twambaje imana ya dici abana bansabye amafete ariko nta mafaranga yo kugura amafete buno ni ukwicara bagatuza kuba nda kintu cyo dufite cyo kubahereza cyo kurya kuba azi ko yari amafete wabasubije ngo iki basi ni ukubereka ubuzima buriho nabo bakabyihanganira Eh, Eh.
ambajije se mama none uri kubona none ni umunsi mukuru wacu none twebwe ndo turajya ndababwira ati bana banjye nimwihangane nibwo buzima bwo twagezemo Eh, none natwe tuzajya umunsi mukuru twatahutse ariko muri kubera kuva kuri wari uje duhereza ibyo kurya nta n'ikindi kintu cyo turabona muri ngambi sibyo mwihangane ngo ngiye gushaka umurongo nimbonesha namwe murajye nindabonesha basi mugipfa kwihangana mbayeho n'umuryango wanjye ubwo ni ukugenda ku bafite nk'akadepo nyine bakaba bara- bambaye uburiga butengaza ngo ashobora no kubasa kugira tubone uburyo abana baheza Ah, eh, ubwo hano hano mu- mubugurisha mute ubwo biba- biba kurimo tuyigurisha marake ni ikibango na mirikura tukaba ikibango niyo mirongo itanu umusengi Ah, andi mafete kugira tuyakore neza ni uku niba mbese two twakwi marake twongeye ku bwanjye nakwifuza ko twatahuka pe Ba Olivier ni Nembero.
mm, tubwire ibi- ibya noheli n'ubunani ahangaha mu nkambi byifashe bite inkambi yacu isiti baraka yacu nta bunani nta na noheli turi gukubitira abana kuryama Mm, Eh, kuko nta asistanse tubona kuva mu kwa karindwi kuruwa ruje yatambuka nta yindi wonije yigeze iduhereza two kurya ubu turahangayitse cyane n'imiryango yacu yama ubundi n'abagize utwo bashugurika ngo abafashe nk'utuza ahangaha bakatujyana i nyakagina barihinikanyi bamwe abandi ba abagize uko bajya guhaha wenda bafite abavandimwe nko mu misozi nabo imikangi mu nzira ni myinshi usanga rwose iyi nka iyi site barakayo ihangayitse turahangayitse cyane
tugume muri kongo ariko noneho tujya mu ntara ya kivu y'epfo ahari inkambi zicumbikiye impunzi z'abarundi umunyamakuru vedaste ngabo yanyarukiyeyo bamuha intashyo zikurikira amazina nitwa nintunze reveriyani ndi mu nkambi ya rusenda nashaka kwipfuriza noweli nziza abarundi b'iwacu bari mu ntara ya cibitoki komine buganda wa mbere mpereyeko ni umudamu wanje nzeyimana virginia umwana wanje wa mbere nintunze berize siyoni nintunze nkipfuriza niyera edisa nkifuriza Rita umukuru w'amashuri i Bujumbura nkifuriza Nikiza Davis Mungu wanje nawe ntibagiye bayagana kandi ari Bujumbura ntibagiye abo tuvukana abanyabubanza nitwa kigo ry'imana brandine mu nkambi ya murongo ipfurije noweli nziza aho papa ari mu nkambi bujumbura kora ngaho kuri shanike mu ntara ya bujumbura ndaje na- na- na bibi na lidiya na senge bose ndabatayije jewe nditwa toyihawa nkaba ndi mu nkambi yo mu rusenda nkaba ndifurije noweli nziza kugira ngo tuyisangire n'umuryango nkaba ndamukije kabura kabudesiya ari mu ntara ya rumonge nkaba ndamukije bereta nkaba ntahije umukobwa wanjye yitwa sandirine ari mu ntara ya gitega nkaba ntahije umukobwa wanjye yitwa odereye inamahoro nkaba ntahije na se wiwe yitwa nibigira kasiyani yitwa umupolisi akorera mu ntara ya gitega je nitwa ndayamba jackson nkaba mvuka muri bubanza komine musigati intara ya bubanza nkaba nipfurije abakinyi bose twigeze gukinana muri darago yanga sitare abo bakinyi bose ndabipfurije umwaka mushasha nkaba ntahije tena umusheri wanje yitwa nifasha fabiola nkaba ndamwipfurije umwaka mupya akaba arigeze muri australia nka nanje nkaba ngorewe mu nkambi ya murongo nkaba tena ntahije umuryango wanje aho uri hose ubwira umwaka mushasha tuwuge ntutuge nitwa ndizeye mari shantale nkaba ndi ngaha i murongo nifurije umufasha wanje ndagije imana leonidas akaba akorera ngaho ngaho onye bujumbura kuri marine akaba atwagwa mu nkambi ya mu nkambi yo ngaho kuri shanike ndamutahije ntu- umutaga mwiza noheri nziza nkaba nongera nkatasha lidiya nkatasha mayivete abo bose bagira noheri nziza nkaba nongera nkatasha mama fela n'uwundi muryango wose uri ruguru w'ubunyumvira ijwi ndabatahije ntibagiye mama anita mudogo aba igitega akazina ni ntirenganya etienne nkaba mba ndi ngaha imurongwe aha muri site ya murongwe hama nkaba nashatse kwipfuriza noheli nziza umuryango wanje uri mu burundi na cane cane mpere ku mudamu wanje ntawe mvukiye gororioza n'umuhungu wanje mukuru ndayizeye eric nkaba ndabipfurije noheli nziza nkaba nipfurije kandi noheli nziza ku bagenzi bose abadebroke bose dusanzwe turongoranye iyi nkambi ya murongwe uko ari mirongo ibiri n'umunani naje ndi chef de bloke ndongoye iyi bloke ya mirongo ibiri n'umunani nkaba nipfurije noheli nziza n'abantu bose bo ngaha muri iyi site ya murongwe
twongeye kubashimira inshuti banywanye ibijwi ry'amerika kuba mwaratubaye hafi kandi mugikomeza nko muri izi mpera z'umwaka twizera ko na nyuma yaho muzakomeza ni iby'agaciro kuba mwarahisemo kubana natwe kuri radiyo yanyu turizera kandi ko uwo mubano uzakomeza no mu mwaka utaha muri izi mpera z'umwaka no mu gihe cy'iminsi mikuru ya noheli radiyo yanyu yifatanyije namwe irabifuriza kumererwa neza mu banyu no mu byanyu gutunganirwa no gutekana mu buryo busesuye turifuriza kandi noheli nziza abantu dukorana n'abo twakoranye cyane uyu mwaka harimo n'abanyamakuru batandukanye hirya no hino ku isi mugenzi wacu fide niyo ngabo yahamagaye bamwe abaha umwanya wo kwifuriza abavandimwe babo n'inshuti kuzasoza neza umwaka nitwa jakeretse siteve ndi umumenyeshamakuru w'isangiriro iteka ishami bujumbura abantu agomba kwifuriza noweli nziza hamwe n'umwaka mushasha abo dusanzwe dukorana mu kiganiro cy'ingoma harimo arsene harimo feri harimo uwitwa zabiro harimo uwitwa trezo ndetse n'abasanzwe barongoye isamirizi harimo bosi moses ndetse nifuriza na noweli nziza umwaka mushasha mwiza wanje mubyeyi wanje tifere remire basisita babiri claudine na vincent ndetse nifuriza kandi impera nziza z'umwaka nawe nziza n'umwaka mushasha mwiza mugenzi wanjye witwa chrisitera yifuriza kandi intango nziza z'umwaka utangura demiri ventisenke abakunzi bacu bose bisangiza iteka efemu imana izobane nabo ibyo bashoboze tuze tugirana ibihe byiza nitwa suleimani niyo nkuru bantazira papa utamu ni umumenyeshamakuru w'inkino mu gihugu cy'u burundi abantu baranzi nakoreye ku maradiyo atandukanye harimo amaradiyo ngaha mu gihugu cy'u burundi ariko nagenda namvikana ku maradiyo hirya no hino mu bihugu byo muri eyase ndavuga mu rwanda no muri tanzania rero umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye umwaka mwiza muri rusange wakunzi banje ari nako mboneyeho kandi kwifuriza umwaka mwiza mushasha wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ndetse na noweli nziza ku bakristo ku bayemera ku basanzwe bayihimbaza irababera noweli nziza nyene nk'uko nabivuze hanyuma umwaka nawo wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu uzobabera umwaka uh, w'iterambere uzobabera umwaka w'amatanubuki uzobabera umwaka mwiza muri rusange muri make novuga ko nokwifuriza umwaka mwiza muhire kuri ku muryango wanje ndavuga papa na mama uh, mama niwe nshyira imbere cyane niwe mbereye ko nitangira ati byiza akaba ari mu ntara ya kirundo ubu nihari muri kano kanya muri komine bugabira yaho bita ikiri imana izamufashe bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibyo anyifuriza reka nze ndabishikeko n'ibyo nawe yifuza azabishikeko neza hanyuma nkongera nkifuriza uyu mwaka wa bibiri na mirongo gatanu uzobe mwiza kuri masenge ari mu gihugu cy'ububirigi bamwita n'ibigo Nizigira Jacqueline nawe nyene bize bigende neza uko yifuza Imana izimufashe abana batera imbere tubananye dutera imbere nongere nifurize kandi uno mwaka ah, abakunzi banje muri rusangi abakunzi b'inkino abakunzi bankurikiranye abafana banje bantoye mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri nkaba umumenyesha wa makuru w'inkino wa mbere mu Burundi nabo n- umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu uzobabera umwaka mwiza umumenyesha makuru twakoranye mu maradiyo atandukanye harimo Fidore Bushituza ari muri Korea Biri Ntwari ari mu mu Birigi ndetse n'abandi twagiye dukorana ahatandukanye harimo Gasongo twakoranye mu maradiyo ngaha i Burundi ndetse n'uwo bita Mbuyamba uzobabera umwaka mwiza muri rusange reka ndangize nifuriza umwaka musha muhire uwo bita Ntirandekura Isayi Rugoma Francois Barutwana Jean Marie n'imiryango yabo muri rusange bibiri na mirongo ibiri na gatanu uzaba umwaka w'iterambere kuri bo imana izibahe imigisha yabateguriye ndabashimiye nitwa steve derike ndizeye nkaba ndi umurundi ariko mba mu gihugu ca swede neza na neza mu gisagara ca gothenburg ni igisagara kigira kabiri kinini co mu gihugu ca swede nkaba mfashe umwanya kugira nifurize umunsi mukuru mwiza wa noweli n'umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abantu bose twoba tuzinanye na cane cane eh, abo mu muryango wanje baba abari mu burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye hanyuma nkifuriza iminsi mikuru myiza irangiza uh, umwaka na cane cane abakunzi b'ibiganiro dusanzwe dushikiriza eh, biciye kuri radiyo y'abarundi n'abanyarwanda baba hirya no hino ku isi iradiyo ifise icicaro mu gihugu ca swede ndabifuriza yuko umwaka tugiye kwinjiramwo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu woba umwaka w'amahoro umwaka w'urukundo umwaka w'amagara meza n'umwaka w'imigisha n'iterambere kuri abo bose twoba tuzinanye ariko kandi sinokwibagira no kwifuriza iminsi mikuru myiza n'ibihe byiza abakunzi bose ba radiyo ijwi rya amerika yoyo ifashe kano kanya kugira iduhe eh, umwanya wo kwifuriza inshuti abagenzi eh, ibihe byiza n'iminsi mikuru myiza jewe nditwa minani onesiforo nkaba ntuye mu gisagara ca diriba muri afurika y'epfo Eh, ndashaka kwifuriza noweli nziza abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika hamwe n'umwaka mushasha inshuti zanje mu burundi eh, hamwe n'abarundi muri rusangi hama nkaba ndabifurije kuroranirwa ndabifurije n'impinduka n'ibihe byiza kugira ngo eh, umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uze utubere umwaka w'impinduka umwaka wo gutera imbere eh, n'umwaka wo kuroranirwa se nitwa david ndi mu burundi bujumbura nashaka kwifuriza noheli nziza abagenzi banje tess sam betani na beni bagire noheli nziza
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
bavandimwe inshuti z'ijwi ry'amerika turabashimira cyane kuba mukomeje kwitabira ibiganiro byacu muri benshi ubutumwa mutwandikira mutugaragariza urukundo turabubashimira inama mutugira n'ibitekerezo mutugezaho nabyo tubyakiriza amaboko yombi mwarakoze kutuba hafi mu biganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi tubashimira cyane inyunganizi inama zanyu n'ibitekerezo ibyo byose hamwe no kudusangiza amakuru y'iwanyu bidutera ingufu mu kazi kacu ibiganiro rero twari twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi n'izina rya bagenzi banjye mwumvise muri ibi biganiro n'abandi babigizemo uruhare bose ndetse n'abadufashije kubibagezaho tubashimiye bivuye ku mutima mwese abo twari kumwe aho mudukurikira muherereye hose ku isi mukomeze gusoza umwaka neza kandi muzatangire undi neza
nibo batanguye kumva inkuru ziziza ko yesu avutse mu ijoro ku musozi wumva amajwi menshi ingabo